In radio e su America. ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa gatatu itariki cumi na zine z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri iki gitondo muri kumwe nanje fide niyo ngabo ejo ku munsi wa kabiri uburundi bwahimbaje imyaka mirongo itanu n'icenda irangiye umuganwa ruwigwa gasore agandagura kurwanya ibiturire akamwana wa mama ivyo rero biraboneka yuko tugifiseho umurindi wanagombo birabira ivyo umugambi w'umukuru w'igihugu ariko arashira imbere avuga ati ubu ubutungane bumeze neza ivyo vyose nivyo yavuga bikaboneka ko ivyo yavuga bigikenewe ko bishirwa mu ngiro uyo ni olivier nkengurutse umunyamabanga nshingwabikorwa wo mu bugambwe iprona igice cemewe na leta y'uburundi mu rwanda sentare ya kicukiro mu gisagara ca kigali yasubiye kwigizayo ku nshuro ya gatatu urubanza rwa colonel tom byabagamba yahoze ayoboye umugwi w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu abanyamerika nibo bamaze guhabwa agashimwe kitiriwe nobel ari benshi ku isi kuva gatanguye izo nkuru n'izindi tubafitiye turazigaruka ko mu kanya mari imbere yaho reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu aloyisi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya aloyisi ndakuramukije fideli namwe muduteze amatwi muri aka kanya abantu bashika kuri mirongo ine na bane barapfuye mu kiringo kiri munsi y'indwi inyuma y'aho banywereye inzoga itemewe n'amategeko muri turukiya televiziyo trt ya leta ya turukiya yatangaje ejo ku munsi wa kabiri ko abo bantu bapfuye kuva ku wa gatanu mu ntara umunani zirimo n'igisagara ca istanbul yongera avuga ko abandi mirongo itatu bajanywe mu bitaro igipolisi cavuze ko cahagaritse abantu mirongo itanu n'umunani bakekwa gukora izo nzoga zitemewe n'amategeko erdogan wo mu idini rya kisilamu yamye kandi arwanya kunywa itabi hamwe n'inzoga z'ibiyovyabwenge chancelier w'ubudage angela merkel yabwiye ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa buraya ko amasezerano y'ubudandaji n'igihugu cy'ubwongereza cyawuvuyemo akwiye kwihutishwa kandi agakorwa ku nyungu za bose ariko yongeye avuga ko ibyo bihugu bikwiye kuguma byitegekanije ikindi cyokorwa mu gihe atamwumvikano byoshikako yavuze ko ibiganiro n'ubwongereza bibandanya kandi ko ubumwe bwa buraya buzogerageza gupfundika amasezerano n'ico gihugu ariko ko igihe gisigaye ari gito ubwongereza bwashinze ikiringo ntarengwa co ku mpera z'uyu mwaka ko amasezerano azoba yafunditswe merkele yavuze ko ikiza ca covid cumi n'icenda cigishije abanyaburaya ko bakeneraniranye yabivuze mu gihe uwo mugabane uriko winjira mu kindi kiringo ibihugu bya buraya bitari bike biriko birabona abandura covid cumi n'icenda bongera kwiyongera perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump ejo kuwa kabiri yarongeye gutwara urubanza amaze igihe arwana muri sentare nkuru y'igihugu aho ariko arabuza sentare y'i new york kuronka ivyerekana amatagisi yoba yararishe abashingwamanza ba perezida basabye iyo sentare guhagarika ingingo yafashwe na sentare ya leta ya new york yo gusaba gushyira ahagaragara ibyerekana kahise k'ingene trump yarishe amatagisi umushyirizamanza wa sentare y'i manhattan muri new york sirius vanci akeneye ko haboneka impapuro zerekana kahise k'ingene perezida yarishe amatagisi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe gushika muri bibiri na cumi n'umunani kimwe mu matohoza ariko akorerwa perezida donald trump mu bikorwa vyiwe vy'ubudandaji ubucamanza bwa new york buriko buratohoza ko trump yoba atatanze amatagisi ko yoba yarakoze amanyanga kuri za asiranse canke ko yoba yarahindaguye amakonti yiwe y'amabanki uwo mushingwamanza vance ariko kandi arondera ivyemeza ko trump yoba yaratanze igifukamunwa ku mukenyezi stormy daniels akina amareresi arimwo imibonano mpuzabitsina muri amerika kandi umupolisi w'ibiro by'inyamiramabi fbi yaremeje kuwa kabiri k'umuhari w'abantu bitwaje ibikoho bikomakomeye wari ugamije kunyuruza buramatari wa leta ya michigani wari ufise uwo mugambi kandi kuri buramatari wa virginia richard Trask yabwiye sentare yo mu gisagara ca Grand Rapids ni ku murwa mukuru wa Michigan ko uwo mugwi washavujwe n'ingingo zafashwe zo guhagarika imirimo kubera umugera wa covid cumi n'icyenda zica ziha iyo migambi igayitse richard trask yavuze ko ako kagwi kihaye intumbero yo kunyuruza buramatari wa mishigani gretchen whitmer hamwe n'abandi bategetsi harimo no gutera abapolisi no gutanguza intambara y'abenegihugu buramatari wa michigani n'uwa virginia ralph northern bose ni abademokrate bamye banebagurwa na perezida donald trump ku mategeko bafashe harimwo n'ayo kurwanya covid cumi n'icyenda muri virginia buramatari waho yaratunze urutoki perezida trump kuba ari we yateye ako gatima k'urwanko muri iyo mirwi yitwaje inkoho mu gisata cy'inkino ishyiramo ry'umupira w'amaguru muri portigare ryavuze ko icyamamare mu mupira w'amaguru cristiano ronaldo yanduye umugera wa covid cumi n'icyenda iryo shyirahamwe rivuga ko ronaldo asanzwe akinira ekipe y'igihugu cya portigare atari ibimenyetso by'uwo mugera agaragaza kandi byitezwe ko yikumira mu kibanza cya wenyine gutorwa uwo mugera kwiwe kwatumye ikipe yose ya portugal twimwa kuko iryo shyirahamwe ryabivuze ryavuze kandi ko atawundi basanze yaranduye
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi ejo ku munsi wa kabiri hibutswe imyaka mirongo itanu n'icyenda irangiye umuganwa wari wigwa gasore yarondereye uburundi ntayo kwikukira agandaguwe umenyesha amakuru wacu eroje wirika neza ari nairobi muri kenya adufitiye ibindi nimugwane mu nda n'abo mwahora muhiganwa ibyo kurwanira gutsinda mu itora byarangiye hasigaye ineza ya bose nayo imihimbiri ibisumba n'abambuzi ntibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa ayo nabo majambo muganwa ruwirirwa gasore yavuze umugambwe we iprona uhejeje gutsinda amatora y'abashinga amateka mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe iminsi mirongo ibiri n'itanu inyuma yaho yaciye yicwa arashwe n'umugiriki jean kajorgis kuri hoteli tanganyika i bujumbura wahoze ari umugwa mukuru wa politike agishinga leta yatoye incabwenge zo mu bwoko bwose kandi yahamagariye abarundi kwitaho iterambere no kuvavanura n'amacakubiri uwa gasore yashimangiye cyane ko n'abamugwanya muri politike ari abana b'uburundi kandi igihugu kibakeneye ijambo ry'uwo mwana w'umwami mwambutsa wa kane n'ubumengo niho rikivugwa kuko ibibazo byaganisha ko bigihanze abarundi akana gace k'ijambo yashikirije uyu munsi iprona yatsinze ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basa basangiye intara bakagira umwami umwe naho nyine badasangiye umugambwe uburundi burabakeneye bose uyu munsi hatsinze amahoro amahoro hatsinze iteka n'itekane ry'uburundi kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane igitsinze uyu munsi kandi ni demokarasi y'ukuri namwe murazi ko ico abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira kuri uyu wa kabiri ibirori nyamukuru vyo kumwibuka vyabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye herekejwe n'umutambukanyi wiwe n'abandi bubahwa batari bake imbere yo kuja gushingura iz'amashurwe ku ntatemwa ya rwagasore ku musozi wa vugizo babanje kuja kumva inkuka ya misa yasomwe na musenyeri mukuru wa archidiyoseze ya bujumbura jehove banshimiye ubusa kuri paruwasi de michel yavuze ko ahantu hatagira umwidegemvyo nk'uwo rwagasore yari afise ata amahoro arama hashoboka kandi ko ivyo yagezeko vyose yabishobojwe nawe uraba neza muri iyi mibano yacu no muri ibihugu byacu ikitwishe ni uko umengo hasigaye habuze abantu bafise umwidegembyo wo gukora ibyiza bakabyemanga wo kuvuga ijambo ry'ukuri ngo bakize ibintu bitarayangara abo bantu umengo basigaye ari bake benshi umengo dusigaye turondera ko bobona ko tumeze nka bose naho bose baba bariko barakora ikibi canke bari mu kinyoma c'ubuzima igihugu kibuzemwo abantu bafise umwidegemvyo n'ubutwari ntaco gishobora gushikako nta mahoro y'ukuri abacu baronka kuko nta mahoro y'abatagira umwidegemvyo inyuma y'imyaka mirongo itanu n'icenda yishwe umugambo w'iprona yasize wiciyemwo ibice birenga bitandatu ishami ryegamiye leta niryo rizwi n'amategeko olivier nkengurutse umunyamabanga mukuru waryo yabwije ijwi amerika ko iterambere rwa gasore yifuza ritaragerwaho ko twari gutera imbere inyuma y'imyaka mirongo itanu n'icenda siko turi biraboneka yuko hariho nk'imyaka ishika mirongo ibiri uburundi bwasubiye inyuma abantu baciye bagandagurana ivy'amoko bimwe yavuga vy'ubumwe biracanamwo rero iyo tuvuze demokarasi haba hariho kurwanya ibiturire akamwana wa mama ivyo rero biraboneka yuko tugifiseho umurindi wanagombo birabira ivyo umugambi w'umukuru w'igihugu ariko arashira imbere avuga ati turwanye ibiturire habeho ubutungane bumeze neza ivyo vyose nivyo yavuga bikaboneka ko ivyo yavuga bigikenewe ko bishirwa mu ngiro ibigikenewe gushirwa mu ngiro n'umugambi wa PDR kugizwe ahanini n'urwaruka urabibona umukuru wabo Gabriel Banza witonde ahanini afatarwa gasore nk'intangarugero kubera ibintu bibiri kwemera kwigura igihugu akiri muto kandi yaturuka mu nda y'ingoma ataco yarakenye abona ko amatora aheruka ari ikimenyetso kwihangiro rya rwagasore ririko rirarangurwa abivuga afatiye ku kuntu batakurikiwe n'imvururu ubu twovuga yuko ivyiyumviro vyiwe biriko yaja mu makanda murazi yuko inyuma y'igandagurwa ryiwe intwaro zose zabaye mu burundi zagenda zirajegajega nta barundi bashiraho bashize kugira ngo bitore indongozi zikore ivyo bazitumye ubu rero tubwa mbere dushima neza ko tubona imyaka cumi n'itanu iheze indongozi zishobora kwitorerwa kandi zigashobora kumara ikiringo cazo uno munsi rero turabona ko intambwe imaze kuboneka naho tutarashika kumbure ku iterambere rama yipfuza intambwe iriko iraza urabona ko aba imigambwe yose isigaye yemera yuko uwatsinze atwarira bose ntihakurikire ingorane canke akajagari mu gihugu banza witonde ariko ahamagarira abarundi gutora imigambi myiza nk'uko vyagenze mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe kugira ngo bagere ku iterambere mwengurutse n'abahanura leta kunagura imigenderanire n'amakungu nk'uko rwagasore yari yavyiyemeje mbere no ku bakeba b'ababirigi batari bifuje ko ashinga umugambwe umuganwa wirwa gasore yishwe kuwa cumi na gatatu ukwezi kw'icumi igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe uburundi buca buronka intahe yo kwikukira yazize ku itariki ya mbere ukwezi kw'indwi uyu mwaka wakurikiye yapfuye afise imyaka mirongo ibiri n'icenda naho bamwe mu bo mu nda y'ingoma bagirijwe urupfu rwiwe n'umugikika jorogisi yamurashe akavyemerera bishwe banyonzwe nta kuri kuzuye kuramenyekana ku bijanye narwo eroje buri kaneza ijwi rya amerika urakoze eloge kuri iyo nkuru mu rwanda sentare y'intango yo ku kicukiro yasubiye kwigizayo ku nshuro ya gatatu urubanza rwa Colonel Tom Byabagamba yahoze ayoboye umugwi w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu yabwiye sentare ko atarabona dosiye yuzuye kugira ngo abashe kuburana iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Eric Bagira ubusa koroneli tomu by'abagambo yongeye kugezwa ku rukiko rw'ibanze rwa kicukiro arinzwe bikomeye n'abasirikare n'abasirikare bari bakikije impande zose z'urukiko kugera mu cyumba cy'urukiko ku buryo nta munyamakuru wapfaga kwinjira atinjijwe n'ubuyobozi bw'urukiko ni urubanza rwatangiye rukererejwe n'ikoranabuhanga rya murandasi ryifashishwa mu nkiko kuko ryari ryabatengushye koroneli by'abagambo agihabwa ijambo yabwiye umucamanza ko atiteguye kuburana kuko ngo atarabona dosiye yuzuye y'urubanza rwe yavuze ko dosiye yayibonye ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere kandi ko ari nabwo yari abonanye n'abanyamategeko bamwunganira akavuga ko icyo gihe kidahagije umucamanza yamubajije igihe yumva yakenera maze akabona kwitegura akaburana yasubije ko dosiye akeneye ari ntoya cyane ariko nanone ko byaterwa n'umwanya bamwunganira bakemererwa kubonana nawe muri kasho ya gisirikare afungiwemo umushinjacyaha bwana michel shimiyimana n'abafashe ijambo yavuze ko urwego ahagarariye rutemberanya na koroneli tomu by'abagamba yasobanuye ko kuvuregwa yemera ko yabonanye n'abamwunganira ibyo ubwabyo bihagije kandi ko babonanye ubugira gatatu bwana nshimiyimana uhagarariye ubushinjacyaha yavuze ko ari we ubwe wihereye dosiye koroneli by'abagamba arangije anayiha metere valeri gakunze umwe mu bamwunganira umushinjacyaha yibukije ko urubanza rwa koroneli by'abagamba rumaze gusubika ubugira gatatu ku mpamvu z'abamwunganira mu mategeko yemeje ko ziba zidafite ishingiro uretse gutinza urubanza agasanga kongera kurusubika ubugira gatatu butaba ari ubutabera yisunze ihame ryo kwihutisha ubutabera yagize ati justice delayed justice denied ngenekereje mu kinyarwanda ubutabera butinze ntibuba ari ubutabera agasanga nta yindi mpamvu yagombye kongera gusubikisha urubanza asubiranye ijambo koroneli by'abagambo yabwiye urukiko ko mu bimenyetso abura harimo n'imvugo z'abatangabuhamya bamushinja ndetse na raporo yakozwe na military polisi ku gusubiza ibyibwe ati none umuntu yakwemera ate kuburana atarabona ibimenyetso bimushinja yavuze ko ibyo umushinjacyaha asobanura ari cyo yise kwigiza nk'anavuga ko afite dosiye yuzuye y'urubanza rwe ati niba ari ugufungwa ndafunzwe rutinze ntibihindura uburyo mfunzwemo metere valeri gakunze yabwiye urukiko ko ibivugwa n'ubushinjacyaha atari byo yavuze ko kubona kubonana n'uwo bunganira bitabuza ubushinjacyaha gutanga ibimenyetso bimushinja yibutsa ko inshingano zabwo ari ukumenyesha urega ibimenyetso bimushinja yabwiye urukiko ko batagamije gutinza urubanza kuko ufunzwe arahari ari we nyir'urubanza metre paul ntare nawe yavuze ko iyo barebye ku bikubiye muri dosiye haburamo raporo y'isakwa ryakozweho koroneri by'abagamba afungiwe n'inyandiko yo gusubiza ibyafatiriwe kuri ibyo bisobanura umushinjacyaha akavuga ko bikuraho urujijo ko koroneri by'abagamba atasuwe yavuze ko nyuma yo kubura dosiye yabo uregwa n'abamwunganira bategereye ubushinjacyaha cyangwa ubwanditsi bw'urukiko ngo basobanuze ikibazo cyabo akavuga ko kutaburanisha uru rubanza ari byo byaba bigaragaza ko nta butabera butanzwe metre gakunzi yavuze ko mu nyandiko icyenda ubushinjacyaha bubagomba bwabashyikirije esheshatu gusa nubwo batarinjira mu miburanire uyu munyamategeko yakomoje ku gihano ubushinjacyaha busabira by'abagamba ati baramusabira gufunga imyaka itatu yongera kuri cumi n'itanu yakatiwe icyo nicyo bita gitoya byabagamba asoza yabwiye urukiko ko uwiregura agomba kwiregura ku bimenyetso ati umushinjacyaha yakomeje kuvuga ku butabera ariko se nk'umuntu uhagarariye ubushinjacyaha iyo ashaka ko umuntu yiregura nta bimenyetso ubwo nibwo butabera avuga nyuma yo kumva ababuranyi bombi atazuyaje umucamanza yahise asubika urubanza abwira byabagamba ko rugomba kuburanishwa ku itariki ya vuba ishoboka mu magambo y'umucamanza yabwiye ababuranyi bombi ko urubanza rwatinze bihagije bityo ko ari ngombwa ko ruburanishwa yashimangiye ko umunsi ruzasubukurwa nta kizongera kurusubikisha koroneri tomu by'abagamba ararega ubujura bivuga ko yibye telefone yo mu bwoko bwa samusanga aho afungiwe iyo bivugwa ko ariyo yashoboraga kumufasha gutoroka gereza afungiwemo bihabanye n'ibyo minisiteri y'ingabo yari yatangaje mu kwezi kwa kane uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri yari yavuze ko izamurega ibyaha bishya by'inyongera yari yatangaje ko yakoze ibyaha byo gutanga ruswa no gushaka gutoroka gereza ya gisirikare afungiwemo kandi ko yabikoranye n'ab'imbere muri gereza ndetse n'abo hanze yayo uyu wahoze akuriye itsinda ry'umutwe udasanzwe w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu paul kagame yatawe muri yombi bwa mbere mu kwezi kwa munani bibiri na cumi na kane amaze imyaka isaga itandatu afunzwe kugeza ubu yahamijwe ibyaha byo gushaka guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda gusuzugura ibendera ry'igihugu guhisha ibimenyetso byagombye gufasha kugenza icyaha no gusebya leta ari umuyobozi mu mpera za bibiri na cumi n'icyenda ari kumwe na muramu we generali frank rusagara inkiko z'u rwanda zabakatiye gufunga imyaka cumi n'itanu ibyaha imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ifite icyicaro muri Amerika na bimwe mu bihugu bya rutura bivuga ko bishingiye ku nyungu za politiki iburanisha ryimuriwe ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri z'uku kwezi kwa cumi eh bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali urakoze eric abacuruzi bo ku mupaka wa bunagana muri uganda bacururiza mu gihugu kibanyi cya repubulika ya demokarasi ya kongo bavuga ko bakiye neza icyifuzo cya leta ya uganda cyo gufatanya n'iya kongo mu gikorwa cyo kubaka amwe mu mabarabara ya kongo rimwe muri ayo mabarabara rikaba ari riva ibunagana rikagera i rucuro no mu gisagara cya goma inkuru y'idonido n'umumenyeshamakuru wacu muri uganda ignatius bayizi umupaka wa bunagana ni umwe mu mipaka ikoreshwa cyane n'imodoka zitwara ibicuruzwa kuva imbere mu gihugu cya uganda hamwe n'izifata ibindi ku mwaro wa mombasa muri kenya kubyinjiza muri kivu y'amajyaruguru muri repubulika ya demokarasi ya kongo nyamara ariko kubera umuhanda mubi ku ruhande rwa kongo unyuze ibunagana imodoka nyinshi ntabwo zigica kuri uyu mupaka ariko n'izigerageza kuhanyura zimara igihe kirekire ku rugendo rw'ibirometero mirongo cyenda byonyine kuva ibunagana ukagera igoma umuhanda twagendaga umuhanda ari mubi ibyihutirwa by'imari by'umuntu ntibigende vuba imodoka kwikubita hasi ipikipiki gukubita abantu hasi noneho ubwo ubucuruzi ntibugende neza hari igihe cyo wavaga hano ukaba wagererwa mu maze iminsi ibiri cyangwa itatu imvura mu gihe cy'imvura madiru yasini ni umwe mu bacuruzi bakunda kwambutsa ibicuruzwa babikuye muri uganda babijana igoma kubera umuhanda mubi ugizwe n'ibinogo byinshi bituma imodoka zigenda buhoro cyane ngo bigafasha n'abajura bo mu mihanda kuzitera ikindi kibazo cya kongo ni icy'umutekano abantu bafataga bari kugenda bakabafata bakabashyira mu shamba bagera bagasaba ibihumbi icumi by'idolari cyangwa se ibihumbi bitanu gavumenti ya kongo itubabarire nayo ishyiraho sacuruti ikaze bariya abantu babafate noneho abacuruzi bagende neza kuko bituma abacuruzi bahatinya bigatuma ibintu bidindira n'abafite imari zabo muri kongo zigapfa hejuru yo kiriya kintu cyo kujyana abantu mu mushamba aho ab'imisoro nta kibazo badusoresha neza icyemezo cyafashwe na leta ya uganda cyo gushora imiliyoni zisaga magana atatu z'amadolari y'amanyamerika mu gukora imwe mu mihanda muri congo ifatanije na leta yaho cyakiriwe neza cyane n'abacuruzi bo kuri uyu mupaka wunagana bari basanzwe batunzwe no gucururiza muri icyo gihugu cy'igituranyi nk'uko nizeyimana godfrey umwe muri abo bacuruzi abivuga kubera buri mucuruzi wese azabyishimira ku bwa taransipota izaba ize saturiti irahaboneka kuko nyine ubona iterambere ririho ku bwanje umuhanda gukorwe kuko niryo terambere ibintu byose bizagenda neza kuko natwe tumva tubikeneye kandi tutari muri icyo gihugu kugira ngo iyi mihanda ikorwe njyewe ncuruza simenti Ah, ncuruza biya ukoze mu nyuze muri export ariko urabona riya kubw'imihanda mibi hari igihe cyo ubyira wowe rero upakiye n'imodoka mubyira ngo kujanira ibintu nk'igoma ukumva transport iri hejuru cyane so bigatuma iby'ubucuruzi bigenda bidindibira kabanyana renata ni ukuriye abacuruzi b'abategarugori ahibunagana bacururiza hakurya y'umupaka avuga ko ibi bigiye guhindura ubuzima bwabo nje ncuruza imyaka nk'ibishyimbo n'amasaka njewe inyungu iyo ngiye kubige- kubigiriramo ubwo i- ibicuruzwa byacu ntabwo birajya biratinda mu nzira mu muhanda wa kongo kubera ari mubi nyine iyo ufite ibintu byawe uri kubyinjizayo nangwa ubikurayo ujana umwanya muremure ku bw'imodoka nyine ziba zigenda buhoro twe twabyakiriye neza kuko uri kumva nyine nk'iyo ufite ibintu mu modoka hari nk'ahantu hitwa ku Kakimonyo kuhambuka ni ikibazo ubwo waba ufitemo nk'imifuka yawe bumwika ibi- byameneka ubwo uri kumva icyo ni igihombo mu ijambo ryo kwizihiza imyaka mirongo itanu n'umunane y'ubwigenge bw'igihugu mu cyumweru gishize perezida museveni yavuze ko uyu mupaka wa bunagana leta ya uganda iwukeneye cyane the road from Bunagana to, to Goma. We needed that road very badly. The people of that area need it in Congo, but we also Ah, nk'umuhanda uva i bunagana kugera i goma turawukeneye cyane abanyekongo nabo barawushaka ariko natwe turawukeneye the people of that area need it in Congo, but we also ikindi nanone perezida museveni wa uganda avuga ni uko imihanda myiza muri ako karere izafasha gukemura ibibazo by'umutekano muke biharangwa kuko bizaja bifasha n'abashinzwe umutekano n'ibikoresho byabo kugenda bihuse ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda urakoze ignatius mubandanye kumviriza radiyo ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc uyu ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza mu bihembo nobel ibihumbi bibiri na makumyabiri bimaze gutangwa abanyamerika nibo benshi babibonye ku bantu cumi n'umwe barindwi bose ni abanyamerika si ubwa mbere amerika ibyiganjemo mureke turebere hamwe muri make uko byifashe ikaze mu kiganiro amerikana igihembo nobel nicyo gikomeye cyane mu rwego mpuzamahanga kugeza ubu cyatangiye gutangwa mu gihumbi magana cyenda na rimwe gituruka ku mugabo witwaga alfred nobel umuhanga n'umuherwe cyane wo mu gihugu cya suwede yavumbuye ibintu byinshi birenga magana atatu na mirongo itanu birimo igisasu cyitwa dinamite yabayeho kuva mu gihumbi magana umunani na mirongo itatu na gatatu kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo cyenda na gatandatu yapfuye rero afite imyaka mirongo itandatu n'itatu yaraze umutungo we ishingwa ry'igihembo nobel muri uwo murage we alfred nobel yasize avuze ko iki gihembo nikimara gushingwa kizajya gihabwa buri mwaka abantu bazaniye abatuye isi yose ibintu bishya by'agatangaza mu byo bahimba bavumbura cyangwa bavugurura mu nzego esheshatu ubuvuzi ubugenge cyangwa fizike ubutabire cyangwa shimi ubwanditsi cyangwa literature amahoro n'ubukungu nk'uko tubisanga ku rubuga rw'igihembo nobel the nobel prize org kuva mu gihumbi magana cyenda na rimwe igihembo nobel kimaze guhabwa imiryango makumyabiri n'umunani n'abantu ku giti cyabo magana cyenda na cumi n'icyenda muri aba bantu ku giti cyabo abanyamerika ni magana ane na bane ni ukuvuga hafi kimwe cya kabiri biganje cyane cyane mu nzego za siyansi ubuganga fiziki cyangwa ubugenge shimi cyangwa ubutabire n'ubukungu usibye abanyamerika ku giti cyabo ni na kaminuza bigishamo kandi bakoreramo ubushakashatsi ziba zihembwe ukundi kuntu yego ntabwo ziba zihawe amafaranga y'igihembo nobel nyirizina ariko kugira abantu benshi bazo bahembwe ni ishema n'ikuzo bitagereranywa aha naho kaminuza zo muri leta zunze ubumwe za amerika nizo ziza ku isonga cyane kuva mu gihumbi magana cyenda na rimwe kugera mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda imirimo y'ubushakashatsi mu bya siyansi mirongo itanu n'irindwi ku ijana yahembwe na nobel ishamikiye kuri kaminuza zo muri leta zunze ubumwe za amerika muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ahubwo ho birarenze ku mirimo itanu yo muri siyansi yahembwe na nobel ine yose ishyira imbere kaminuza zo muri leta zunze ubumwe za amerika muri kaminuza cumi n'ebyiri zo ku isi yose zifite abashakashatsi barenga icumi bahawe igihembo nobel mu bya siyansi icyenda n'izo muri leta zunze ubumwe za amerika kaminuza ya california berkeley muri leta ya california mu burengerazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika niyo iza ku isonga ku isi yose n'ibihembo mirongo itatu n'umunani birimo cumi na bitatu by'ubutabire shimi na cumi na bibiri by'ubugenge fizike kaminuza ya harvard muri leta ya massachusetts mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika ni iya kabiri ku isi yose mu bushakashatsi n'abashakashatsi babonye nobel n'ibihembo mirongo itatu na bitatu birimo cumi na kimwe mu buvuzi n'ibindi umunani by'ubugenge cyangwa fizike izindi kaminuza ni stanford yo muri leta ya california n'ibihembo makumyabiri na bitatu massachusetts institute of technology mit muri leta ya massachusetts n'ibihembo makumyabiri n'iya chicago muri leta ya illinois mu burengerazuba bwo hagati bwa leta zunze ubumwe za amerika n'ibihembo cumi n'icyenda kandi zose ni kaminuza zigenga nta ya leta n'imwe irimo kaminuza zo muri leta zunze ubumwe za amerika ziza ku isonga kubera ko zifite umwihariko wo kwemera no kwakira abashakashatsi bava ku isi yose kurusha izindi kaminuza zo mu bindi bihugu kimwe mu mpamvu zabyo ni imishahara myiza n'amafaranga menshi cyane zishora mu bushakashatsi kongeraho ubushake bw'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika muri rusange bwo kuba ku isonga ambisiyo cyangwa se ambishoni mu zindi ndimi z'amahanga radiyo ijwi rya amerika ikigo ntaramakuru ap cyo muri leta zunze ubumwe za amerika kiragira kiti mu gihe hari abibwira ko leta zunze ubumwe za amerika irimo isubira inyuma mu gihe hari abibwira ko hari ibindi bihugu birimo bitambuka leta zunze ubumwe za amerika mu bya siyansi na diplomasi nibabanze barebe imibare y'ibihembo nobel byo muri izi nzego zombi ubwayo irivugira ibya siyansi tumaze kubinyuramo noneho rero mu rwego rwa diplomasi ap iributsa ko abaperezida batatu ba leta zunze ubumwe za amerika babonye ibihembo nobel bakiri ku butegetsi theodore roosevelt mu gihumbi magana cyenda na gatandatu kubera uruhare yagize mu kumvikanisha ubuyapani n'uburusiya kurangiza intambara barwanaga kuva mu gihumbi magana cyenda na kane kugera mu gihumbi magana cyenda na gatanu woodrow wilson mu gihumbi magana cyenda na cumi n'icyenda kubera uruhare yagize rwo kurangiza intambara ya mbere y'isi yose yabaye kuva mu gihumbi magana cyenda na cumi na kane kugera mu gihumbi magana cyenda na cumi n'umunani na barack obama mu bihumbi bibiri n'icyenda kubera ibikorwa bye by'indashyikirwa muri diplomasi n'ubufatanye mpuzamahanga by'abatuye isi yose nk'uko komite nobel yabivuze uretse aba batatu perezida jimmy kara yabonye igihembo nobel cy'amahoro yaravuye ku butegetsi mu bihumbi bibiri na kabiri kubera ubwitange bwe mu rwego rwo gukemura amakimbirane akoresheje ubwumvikane n'uruhare yagize mu masezerano y'amahoro hagati ya misiri na israeli icyo gihe arakiri perezida aya masezerano yashyizweho umukono mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi n'umunani i camp david muri leta zunze ubumwe za amerika naho al gore wigeze kuba visi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yabonye igihembo nobel cy'amahoro nawe yaravuye ku butegetsi mu bihumbi bibiri na karindwi kubera kwitangira gukangurira isi yose ku bushyuhe n'ibindi bibazo biyugarije bitewe n'imihindukire y'ibihe ap iti nta kindi gihugu na kimwe ku isi gifite abategetsi benshi gutya babonye ibihembo nobel nshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi uwagira ikibazo cyangwa igitekerezo yifuza kudusangiza twe n'abandi bose banywanye b'ijwi rya amerika yakitugezaho akoresheje aderesi radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu mugire umunsi mwiza rero mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha kuri mikoro ari kumwe na fide niyo ngabo mugire ibihe byiza mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika